dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe
Etienne karekezi ndagushimiye cyane mu kiganiro dusangira ijambo kandi nanjye nsuhuje abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika ni muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro tubagezaho kuri radiyo ijwi ry'amerika mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umwihariko w'ikiganiro cya none turasubiza amaso inyuma tujye mu cyahoze ari komine giti yari mu cyahoze ari perefegitura ya byumba mu majyaruguru y'u rwanda ubu ni mu murenge wa bukure akarere ka gicumbi ndashaka kuzajya ibyumba ihora yewubaha ubwo ndagiye hora ye hora rwose ndagiye hora ye hora ndagiye
ufatiye ku marorerwa yabaye mu rwanda hari byinshi byanditswe kuri komine giti hari ibyandikwa yewe biranashoboka ko hari n'ibindi byinshi bizakomeza kwandikwa kuri komine giti aho ni ku cyafatwa nk'umwihariko wayo niyo mpamvu mu kiganiro twabateguriye tuza guha ijambo abari abategetsi muri giti ndetse n'abari bahatuye kugeza ubu bose tuganira baracyari imbere mu gihugu ku bw'iyo mpamvu mpaye ikaze bwana eduwari sebushumba wari burugumesitiri wa komine giti mu gihe cya jenoside aratangirana n'umwihariko w'icyahoze ari komine giti yategekaga umwihariko yo kumenya ni uko abaturage bari babanye neza kuva kera bahana inka bashyingirana nta macakubiri abarangwamo ibyo bikaba byaranatumye jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo urwanda na kane nta bukana yagize muri komine ndetse nkavuga ko nta n'iyabaye ibyanditswe bibataka nk'intwari yakumiriye ubwicanyi muri komine giti umwihariko cyangwa se ibanga mwatubwira ryaririye ukurikiranya amateka ntabwo jenoside yabaye nk'impanuka jenoside yari yarateguwe wenda ntagiye mu mateka ya kure nkahera mu ya hafi n'abatoya bazi tubyo wenda muri mirongo urwenda igihe ingabo za fpr zashozaga urugamba rwo kubohora igihugu wabonaga hari ibikorwa bigenda bikorwa ubona ko biganisha ahatari heza aha navuga bike bike tuvuye nk'ifatwa ry'ibyitso muri mirongo cyenda bivuze ko hafashwe abatutsi benshi ndetse hagakurikirwaho n'iyicwa ryabo mu gihugu hirya no hino aho navuga hatwegere ni nko muri komine murambi ho banahungiraga inahangaha tukabakira byamara guhosha bagasubira iwabo muzi ko no muri za bugesera za bigogwe n'ahandi henshi abatutsi bagiye bapfa hari ibindi bikorwa byagiye biba amashyaka menshi amaze kwemerwa muzi ko kugira ngo yemerwe byatewe n'igitutu amahanga yokeje wari perezida habyarimana arayemera ikayemera bitavuye ku mutima avuga ati nemeye mukeba nyuma yaho hari ibyagiye biba ugasanga nk'uko nabivugaga byototera ibikorwa bibi cyane muri za mitingi ugasanga abantu bararwana amashyaka mrnd za pr za psd abantu bari bashyizemo icyizere ko demokarasi igiye kuza ariko ugasanga ahubwo irakura amacakubiri bumvaga havuka za pr pawa n'izindi n'izindi muri ibyo bivukiro by'amashyaka menshi urumva ko hagiye habamo ibikorwa bitari byiza ahabaye za mitingi bakarwana n'ibindi n'ibindi muzi ko hari imyigaragambyo yigeze kuba mu gihugu hose yo kurwanya amasezerano ya mahoro ya Arusha bigaragara ko ishyaka ryari ku butegetsi ritashakaga igabana ry'ubutegetsi iyo myigaragambyo yabaye mu gihugu hose muri komine gitsitse twarayamaganye ko twumvaga aho yagiye iba abantu barwana cyane cyane abatutsi bakubitwa hari amakumyabiri n'amwe n'amwe byagiye bibaho hari ivuka ry'imitwe y'amashyaka imitwe y'urubyiruko yitwa gisirikare iyo nayo yari imitwe ifite urugomo rukabije cyane hari interahamwe hari impuzamugambi cyane cyane za zityaye ubona ko zigenda zitoteza abatutsi aho zinyuze hose ibyo rero ni ibikorwa byinshi byagendaga bigaragaza ko imbere atari heza ibyo rero byatumye dufata ingamba zo gukoresha inama nyinshi kugira ngo dukangurire abanyarwanda abanyagiti ko bagomba gukomeza kubana mu mahoro uko byari bisanzwe bakirinda amacakubiri tukabereka ko umwanzi bari bafite mbese ni ubukene nta kindi naho kuvuga ngo umuhutu n'umututsi bagomba gusubiranamo ibyo tubibavanamo ngano rero noneho kuri jenoside nyirizina muri mata muri mirongo icyenda na kane kuko ari byo mwanambashije cyane ahangaho rwose kuva itariki ya karindwi y'ukwezi kwa kane jenoside itangira kugeza tariki makumyabiri n'eshatu kuko nibwo abasirikare b'inkotanyi bageze eh, kuri biro bya komine giti nta muyobozi wasinziraga kuva kuri burugumesitiri abo bitaga abakonseye b'amasegiteri cyangwa se abajyanama abapolisi twese twaraga tuzenguruka komine tureba ko nta wahirahira gushoza intambara kuko burya kugira ngo umuturage afate iya mbere yica undi ni uko yabonaga hari ukuntu ubuyobozi bushyigikiye twe rero twaberetse ko tutabishyigikiye nk'amasegiteri yegeranye na komine murambi yari yatangiye kurya inka z'abatutsi abatangiye kurya izo nka twarafashe turabafunga binagaragara n'abandi baturage ko ibyo bintu tutabishyigikiye kuko n'interahamwe zo muri murambi zashaka kwambuka ngo zize muri giti mujya mwumva umukonseye wa harwaye intambara ikomeye cyane witwa gatoyire twajyaga tumwohereza n'amasasu n'ibikoresho n'abandi ba- n'abapolisi kugira ngo bamufashe interahamwe zo muri murambi zitambuka ahandi twibanze cyane ni ku kiyaga cya muhazi kuko kiriya kiyaga cya muhazi hari abantu benshi baturukaga mu gice cya gasabo y'ubu ngubu icyo gihe ari komine gikomero abaturukaga ifumbwe muri za gikoro bahungira muri giti hariya rero twarwanya urugamba rukomeye cyane kuko interahamwe nazo zashakaga kwambuka kugira ngo zize muri giti noneho mbwira abaturage nti, mujye ku mazi mufate amabuye mufate iki mukumire ziriya nterahamwe zishaka kwambuka ariko mureke abatutsi bahunga bambukire muri giti nabwo natanze uburenganzira bwo kufa- yuko abasare bafata amato bakajya ku kiyaga kwambutsa abatutsi bahungaga hari n'abazaga bakomeretse tukabageza ku rwesero kuri santire do sante kubavuza barambuka baza muri giti niho ya- yahungiye uko yabonaga ho nta bwicanyi buhari sinzi bamwangiza kuri santire hepfo aha ngaha hari ikigega cyarimo ibishyimbo bigera nko kuri toni mirongo inani ni koperative yari ihari y'abaturage bajya bashyiramo imyaka yo kwizigamira ibihe bibi kugira ngo izabagoboke twagiye turagifungura ibyo bishyimbo byarimo n'ibyo byatunze impunzi ziba zaturutse hirya no hino zihungiye muri giti bimara igihe rwose eh, nta nzara bafite abakonsiye banjye rero n'amapolisi imana nagize ni uko twavugaga rumwe inama tugiye yo kujya gukumira aha n'aha bakagenda ntawe uvanga ngo nagera hirya yigisha ibindi abakonsiye harimo abahutu harimo abatutsi twese dutahiriza umugozi umwe ubwo ni ukuvuga ko nta baturage bigeze bicwa guhera muri ubwo kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda muri mirongo cyenda na kane muri iyi komine giti muri iyo komine giti nta baturage bigeze ba- bahicirwa cyokora hari abandi bagiye bagwa hirya no hino babaga mu makomine yandi batabaga muri giti ndetse bakanazira ko akenshi baba bumvaga ngo eh ngo muri giti ntacyo bakoze batubwo bose ni inkotanyi abenshi bagiye babigwamo nk'umuntu wari burugumesitiri wa komine giti byari mu bihe bikomeye nta muntu wo mu muryango wanyu ushobora kuba yarishwe muri icyo gihe Eh, abantu b'umuryango wacu hari eh, ababuze ariko ntabwo ba- biciwe muri giti ntabuze ahantu ba- baguye babaga hirya no hino mu gihugu nk'abandi bose Ah, hirya no hino mu gihugu hari za kiliziya zagaragayemo ubwicanyi yewe na zimwe ubu zahindutse inzibutso abihaye imana bakoraga kuri paruwasi ya rwesero muri semineri babyitwayemo bate muri icyo gihe muri mirongo icyenda na kane paruwasi ya rwamiko ni aha hafi hagati ya biro bya komine giti na komine rutare niho hari paruwasi aho ngaho ni naho abantu benshi bari bahungiye hari abapadiri b'abayesipanyoli abapadiri bose bi- babyitwayemo neza bari bafite n'amasitoke y'ibiryo bagaburira abantu ariko babonye intambara irimbanyije eh, bageze aho baragenda ntabwo twamenye aho banyuze bamwe batubwira ko baciye imuhura noneho bagira imuhura bagahura n'abapadiri baho bagafata imodoka bakagenda naho abo ku rwesero bo babyitwayemo bate abo ku rwesero mu iseminari muri icyo gihe ndumva naho nta kibazo cyabaye muri mirongo icyenda na kane ahubwo ndumva mu iseminari niba nibuka neza abari hafi aho ku rwesero babonaga ibibera hakurya y'amazi eh, aho nahoze mvuga muri gikomero bashatse guhungira ku rwesero batubwiye nyuma yaho ko babohereje abapadiri baba babwiye ngo nibazamuke baze kuri komine Ah, dushingiye ku byanditswe na dogiteri leonard nduwayo ukomoka muri iyi giti avuga ko hari abihayimana ababikira abapadiri ba rwesero eh, n'abandi bakozi bakoraga muri komine giti bishwe byaba ari byo Eh, ibyo ntabwo mbizi rwose keretse baba baraguye ahandi hatari muri ibyo bigo bakoragamo eh, aho byashoboka ariko numva ntabaguye ku butaka bwa giti imyaka makumyabiri n'itanu irashize jenoside ibaye hari gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge zagezweho by'umwihariko nka sebushumba eduard wari muri komine giti ayiyobora iyo myaka makumyabiri n'itanu ishize kuri mwe mwicaye mwiyumva mute ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge njye numva igihugu kigeze kure iyo mbona ibikor- ibyakozwe byose ukareba ukuntu abanyarwanda babanye cyane cyane navuga muri giti eh, ari naho mba ari naho nabaye kuva mvutse mbona ubumwe n'ubwiyunge rwose buriho butera intambwe nziza kandi nkaba mfite icyizere ko bizakomeza kubera leta y'ubumwe ibifitemo ubushake buhagije hari ababurugumesitiri bagenzi bawe imvugo ikunze gukoreshwa n'abanyapolitiki bijanditse muri jenoside hari ababihaniwe ndibwira hari n'abagiye hari barangiza ibihano nk'umuntu wategekaga mu bihe bikomeye ikikuza mu ntekerezo cyane kuruta ni ikihe kinza mu ntekerezo cyane ni ibihe twanyuzemo bikomeye cyane noneho imana ikamfasha tukabyivanamo amahoro ikindi kinzamo cyane ni ugushima imana no gushima abanyagiti ko batatatiye igihango bari barahanye umuco bari baratojwe wo kubana neza icyo kintu kiranshimisha cyane iyo wicaye muri komine giti wari uyoboye n'icyo cyubahiro baguha nacyo gira icyo kibwiraho abanyarwanda iyo mbonye uko bimeze numva nshimiye imana kandi icyo nabwira abanyarwanda bose banyumva ni uko nabi ntihembwa gukora neza ntawe byishe gukora neza ntibisaba amafaranga icyo nabwira abanyarwanda bose banyumva ni uko bajya bakora neza bakirinda cyane cyane kuvutsa umuntu ubuzima atari bo banabumuhaye kuko amaherezo nabo ntabwo bazatura ku isi ubuziraherezo baba bazarangiza nabo bapfuye abanyarwanda hari ukuntu bajya bagira akanya ko kwishimana uri muzehe wayoboye komine giti mu bihe bikomeye ariko nk'abanyagiti b'icyo gihe wenda hari abagiye bataha bitewe n'imyaka mujya mugira umunsi ukabona baragukeneye bakavuga bati uyu ni umuntu waturinze wenda ku mugaragaro ngo bibe binakwita ofisiyeri ntabwo birabaho ariko abenshi usanga iyo duhuye dusabana tuganira bumva bishimiye kumbona ikindi nanone nabuze nkubwira ko hari abantu bagiye bahungira muri komine giti cyane cyane abanyarwankuba muri cyahoze ari komine murambi hakurya ari abanyafumbwe mu cyahoze ari komine gikoro abo bose iyo babonye akanya ko kugera inaha ngaha baza kunsuhuza nkumva ibyo bintu binshimishije leta yaguhembye ki leta muri mirongo icyenda na karindwi yampembye sheke y'amafaranga miliyoni y'amanyarwanda nta kindi ikindi ni imirimo nagiye nkora imirimo inyuranye urumva nacyo nta gihembo kirenze icyo ngicyo nabyo kandi nkumva ari ibintu byiza cyane nabaye supurefe intambara ikirangira mvuye ku supurefe mba depite ubu ngubu nkaba ndi muri pansiyo nkumva nta kibazo mfitiye mu murenge wa bukure akaba ariho nkora imirimo yanjye inyuranye cyane cyane yerekeranye n'iy'ubworozi n'ubuhinzi hari umuturage wagize icyo akugenera nk'impano ku giti cye E, hari uwanyemereye inka si ngombwa nako muvugira ahangaha ariko arahari hari n'abandi njya numva bashaka kumbona ubwo iyo bari kumbona gusa bara n'ikindi bazagena ubwo sinakimenya turabashimye ku kiganiro mwemereye ijwi ry'amerika E, nanjye ndabashimiye murakoze cyane muvumba buyoga na bwisige tumba gituza muhura na ngarama butare mukarange cyungo kivuye na cyumba nyami kibari kiyumbi giti murambi buri komini buri karenge katwire n'abanyabuzare tugamba rumwe binabahima tuzaganira kindi kubanga nisanza eshanga shume ahakishera kinuzire cyabyumba imyenda kuza byumba
muracyateze amatwi ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tukiri ku ruhererekane rw'ibiganiro tubagezaho mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mbibutse ko dusubiza amaso inyuma tureba ku cyafatwa nk'umwihariko w'icyahoze ari komine giti muracyumva eh bagira ubusa reka noneho twumve n'abari batuye muri giti kuri mikoro ya edi rwema hano ku ijwi rya amerika Eh, murakoze nitwa rubangura emmanuel ni umuturage wo mu murenge wa bukure mu cyahoze ari komine giti nakoze imirimo myinshi itandukanye narigishije mu mashuri abanza ariko umurimo nakoze cyane ni uwo kuyobora urubyiruko eh, n'imikino ndetse n'amakoperative mu cyahoze ari komine giti Ubu mfite imyaka mirongo itanu n'icyenda akaba rero komine giti nta ruhare yigeze igira mu byerekeranye no kwica abantu bitabujije yuko hari abantu b'intagondwa mwabizi hari abantu nta buruntu runtu hari harimo abantu batekereza nabi bumva bakwica abandi ubutegetsi bwari buri icyo gihe ntabwo bwabyemeraga bwakanguriraga abanyarwanda abanyagiti kutica abavandimwe babo ikindi ni uko abanyagiti mu makuru twakiraga ni uko no muri za mirongo itanu n'icyenda abaturage b'iyi komine ntabwo bigeze bagira umujinya wo kwica abavandimwe babo bigaragara ko n'ubuyobozi bwa mbere ya Edouard Sebushumba wategekaga komine giti n'icyo gihe nabo ubwabo bagize uruhare mu kubuza abantu kwica abandi hari abatwari twarega twumva bitwaga ba kayijuka gusitini musaza wahoze ari sushefu nawe yaba yaragize uruhare rukomeye kugira ngo muri za mirongo itanu n'icyenda abantu bakwica abandi urebye rero ubwo buyobozi burugumesitiri yarayoboye abakonseye nabo barafite umutima wo guhagarara ku baturage babo nibo babaga babegereye cyane biturutse ku nama E, ikindi murabizi urubyiruko ni rwagize uruhare mu kwica abantu urubyiruko rw'interahamwe urubyiruko rw'impuzamugambi nibo bagize uruhare rukomeye mu handi hirya no hino mu gihugu mu kwica abantu muri iyi komine rero nta mutwe w'interahamwe wari uhari umuntu yakwibaza wenda ibyo byatewe n'uko uwari umuyobozi w'urubyiruko yari umututsi nabyo nibyo kuko nari we nanjye narahigwaga ariko mu rwego rwo kugira ngo ntapfa urubyiruko rwanyibonagamo cyane kuko nakundaga siporo nabo bakayikunda tugakinira tugatsinda twari dufite ikipe ya basiketi itsinda yari yari mu cyiciro cya mbere premier division tukagira imikino y'ingororamubiri tukagira umukino wo koga muri iki kiyaga cy'amazi tukarushanwa amateleviziyo y'isi yose akaza akabifata tukagira amakoperative yahuzaga abantu noneho mu gihe cya za mitingi muri za mirongo icyenda na kabiri ari nabwo isari jenoside yategurwaga cyane aho kugira ngo abantu bajye muri mitingi twe tukavugira muri siporo urubyiruko nkarujyana muri siporo buri wese arabimfashijemo agategeka ko ntabura akatugurira imipira tuka- wari umuhutu we yari umuhutu rwose we yari umuhutu ariko imana yavugiyemo niko navuga hanyuma akamfasha tukagenda twibura urubyiruko n'abaturage kubera ko baramenye siporo bakaza kwirebera imikino no kujya kwitabira za mitingi zikangurira abantu kwica abandi icyo rero cyarakozwe nta mutwe w'interahamwe tujye tugira abari babifite mu bwonko babuze uko babikora Ah, umuntu yakwibaza kuko ah, hari n'utundi duce twagerageje kwanga kujya muri jenoside ah, muri butare barabigerageje ariko habaho igitutu giturutse hejuru cyategetse abo bayobozi kuyishyira mu bikorwa hano nta gitutu cyavaga mu buyobozi mwigeze mu- mubona twagize amahirwe adasanzwe kuko ndibuka mu nama twakoranye na prefe yigeze kutubwira arakaye cyane avuga ati umuntu yagera imuhura ate adakandagiye muri giti kubera yuko icyo gihe nta bikorwa by'ubugome n'urugomo byari bihari akibaza impamvu abantu batarimo kwigishwa kwica abandi uwo perefe ninde yitwaga bizimana augustin yageze aho ngabo na minisitiri w'ingabo indege ya ya habyarimana yaguye ari minisitiri w'ingabo e, ikindi twagezeho amahirwe burera urabona ko urugamba rwo kubohora igihugu rwaturutse mu gice cya byumba mu majyaruguru noneho tubonye ko burugumesitiri yatangiye ku- ashobora kurushwa imbaraga n'ubuyobozi bumukuriye ndetse atangiye no kubura n'amavuta y'imodoka kugira ngo akumye azenguruke twebwe twagize ubutwari bwo kujya gushaka inkotanyi aho zari zizanye aho bita za nyamiyaga ziza zirukanka zimwe zisigaye zitabara rutare na buyoga n'ahandi hirya no hino ariko tubona abasirikare bakeya baraza bahageze abajandarume bari bahari bariruka tuba tugize imana gutyo ariko inkotanyi zasanze hari icyakozwe hari abashobora kuvuga ngo impamvu bitabaye ni uko hari inkotanyi nabyo byabigizemo uruhare ku nkotanyi zasanze hari icyakozwe turanazishimira cyane kuko iyo zitinda uriya mugabo yaratangiye kunanirwa kuko na bagenzi be bari batangiye kumuhinduka nk'agatete murambi ubwo yaje kubohora komine gita avuga ati ntacyo mukora ntacyo mukora uwitwa bijya warafunze yaje ari impunzi ageze hariya ashaka kwerekana ko abantu bagomba kwica abandi buri wese aramubwira turi impunzi nk'izindi twari duhari abavandimwe turi kumwe bari bahari ati uri impunzi nk'izindi ugomba gukurikiza amategeko y'impunzi nk'izindi urumva ko bari batangiye kugira kumurusha imbaraga cyane cyane ko hari abaturage babo babaga barahungiye muri komine giti akagerageza no kubashakira ibyo barya hari nk'ikigega cyari gihari cy'abaturage cyari cyuzuyemo ibishyimbo ategeka ko gihambuka kugira ngo abaturage barye ubu se ah, mwavuga ko abahutu n'abatutsi muri iki gihe muri iyi komine yanyu ya giti n'ubwo nta cyabaye mubanye gute mu kuri iyi ni radiyo ntabwo umuntu yabeshya kuri radiyo abaturage ba komine giti no mu bihe bibi bashoboye gufashanya ubu rero ubwo rwose ni ubumwe n'ubwiyunge muri komine mu cyahoze ari komine giti muri uyu murenge wacu wabukora cyane cyane ubu niwo ndimo ubumwe n'ubwiyunge buri buke nanjye ubwanjye ndi muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ariko uwo ndi kumwe nabo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari abatutsi gusa ntabwo ari abahutu gusa turavanze ntabwo wamenya umuntu umuhutu ninde umututsi ninde ikindi nifuza kongeraho ni ukubashimira nshimira cyane cyane ubuyobozi dufite dufite ubuyobozi burebera abaturage nkongera nkashimira ingabo zabaho iki gihugu nkongera ngashimira n'abaturage bacu yuko bitwaye neza mu bihe bibi mu bihe byo kwica abantu abavandimwe babo ndabashimira cyane nifuza ko ibyo bintu byazakomeza ubundi gahunda ya ndi umunyarwanda ikaba nziza igakomera mu gihugu cyacu banyita Nizeyimana rufonsi nkaba ndi umuturage wa hano mu murenge wa bukure hahoze ari muri komine giti mu gihe cya jenoside rero abantu bo hakurya bicaga abandi twebwe kubera ko twari duturiye ikiyaga tugafata amato tukagenda tukambutsa abantu tubazana kugira ngo tubarokore ubwo rero byabaga bikomeye pe kuko interamwe zo hakurya zazaga zishora abantu zishaka kubashora muri muhazi twebwe tugafata amato tugenda tubambutsa tubahungisha wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka cumi n'umunani amakuru atubwira ko umubyeyi wawe yabigizemo uruhare rukomeye cyane tubwire muri make icyo yakoze yari mu ntoki yari umuturage wacuruzaga ariko akabana n'abantu neza ku buryo n'abantu benshi bazaga akaba- akabacumbikira bavuye hakurya bahungiye inaha icyo gihe mwari abahutu mukabona ko hari abatutsi hakurya barimo gushakishwa mugafata ubwato mukambuka mukajya Tukabambutsa tukabarokora tukabazana tukabacumbikira mwarokoye nka bangahe bagera mu bantu nka mirongo itatu Eh, benshi babaga bavuye he?
babaga bavuye hakurya igikomero hanyuma iyo ba- mwamaraga kubageza hano habaga iki hakurikiragaho iki ngo twarabacumbikiraga kugeza igihe bazagera mu nkambi aho inkambi yari iri rutare hanyuma icyo gihe abo batutsi benshi bahakurikiranwa na- n'abahutu hano muri komine giti uri umuhutu ubwawe kuki mwebwe mutakoze nk'ibyo abandi bakoze mbo kubera ko twebwe twasaga nk'aho abatutsi tubanye neza kuko na mama yari umututsi papa ari umuhutu urumva ko twari twarabanye twarahanye igihango mbese abatutsi twabiyumvagamo cyane haba harigeze habaho igitsure cyangwa se kubotsa igitutu kugira ngo mukore nk'ibyo abandi bakoraga mbo kubera ubuyobozi bw'inaha bwari bwiza uwari burugumesitiri sebushumba iduwari asa n'aho yakumiriye jenoside ntabwo yigeze yaba muri komine giti hari isano yari afitanye n'umubyeyi wawe bari baziranye nta sano usibye ko uriya umuntu yari umucuruzi abantu benshi baba bamuzi nta kindi kintu cyatumye turokora abantu ni uko twakundaga abantu bose wibuka iki icyo gihe Hmm?
icyo wibuka cyo icyo nibuka ni uko abatutsi benshi bahungiraga mu rugo iyo bahageze twarabacumbikiraga tukabafata neza nta kibazo rwose cyabagiraga bageze mu rugo kwambuka iki kiyaga byabafataga igihe kingana iki mwabigenzaga gute bo twafataga ubwato tukagenda tukazana abantu ku mwaro byabaga ari nk'iminota icumi kugera hakurya n'icumi kugaruka hanyuma se hakurya nta bantu babaga bategereje wenda kuba babagirira nabi mbo akenshi wambutsaga abantu nijoro kuko nijoro nibwo biba bitagorana mwamenyaga gute ko bakeneye ubufasha iyo wabonaga abantu bari ku cyambu ku mazi barahamagaraga bati mwadutabaye mwadutabaye ukajya kubatabara rero ubu se mubanye gute ubanye neza nta kibazo gihari amazina numva aririmba harenga rutare nyagatare igiterane uvumbagatu n'akagitumba harembo mahire y'u rwanda kinihira na nyagahanga kiramuruzi kiziguro ndetse na rwesero kuri muhazi
nitwa ntaganzwa evariste mfite imyaka mirongo itanu n'umunani ndubatse mfite abana batatu abamvuka muri komini ya giti ku cyo nzi ku cyatumye interahamwe zitaza muri komini giti ni umuco abantu bari batuye giti bari bafite kuva muri za mirongo itanu n'icyenda ubwo mwumvaga abantu ngo bajyaga bica abandi ariko ho bashoboye kujya babaherekeza bakabageza ku bugande bakabacisha za gatsibo bakabambutsa bakajya hanze uyu muco rero w'inaha inaha rero bagiye hanze hari n'abagiye basigara babana neza n'abahutu n'abatutsi ku buryo umubyeyi wabyaraga zaba inka z'umututsi zaba iz'umuhutu hari umuhango wo kubyukurutsa inka zose bakazizana zigakamirwa abana bo muri uwo muryango bagahemba umubyeyi wabyaye ntabwo bavuga ngo ni umututsi cyangwa ni umuhutu aka kano gace ka kumena igiti abahandi babonaga ukuntu bakundanye niko kubita ngo nabatangana nta buryarya bwahabaga nta guhohotera undi noneho kugira ngo rero bigejeje muri za mirongo icyenda bakigisha abantu ko umwanzi w'u rwanda ari inkotanyi eh, bavuga ngo zifite imirizo ngo amatwi ariko muri komini igiti ntabwo bigeze byenye ibyo babyitaho aya makomini akikije komini giti za byumba giti iyo bayitaga abaganza bakavuga ko abaganza nta muhutu haba nta n'umututsi haba bose ari abantu bamwe hano tuhita mu buganza mu- mu burasirazuba bwa- bwa gicumbi rya gice cya ruguru babitaga abakiga twebwe bakatwita abaganza umubano rero abantu bagiranye kuva icyo gihe eh, n'intambara ibaye babifashijwemo n'ubuyobozi bwigishaga abaturage gukundana eh, byatumye nta muntu n'umwe ugira ikintu akora muri kumena igiti kijyanye no gu- kurya inka cyangwa se gusenya cyangwa se kuba wakica undi ibyo byose barabyamaganye bitewe n'inyigisho z'ubuyobozi bwari buriho bitewe na sebushumba yahoraga yifuza ko umuntu yibona mu ndi A- hanyuma se mwebwe ubwawe uri umuhutu mwumvaga mudakwiye gukora nk'ibyo abandi bakora ntabwo ibyo ngibyo rwose muri kano gace ka giti burya abantu bakora ikintu batojwe bakora ikintu bigishijwe ikintu utatojwe ikintu utigishijwe ntiwavuga icyongereza utarakizi ni ukuvuga rero hano abantu bose bari bahatuye biyumvagamo ko bari barashyingiranye umugore wabo ari umuhutu umugore wabo ari umututsi buri wese yumvagamo umwe mu ndi nta gutekereza kuvuga ngo ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi twari abantu bamwe wowe ubwawe n'ubwo uri umuhutu tubwirwa ko bagushakishije kubera isura yawe Eh, njyewe eh, urabona hariya muri komine murambi njye nari umwubatsi eh, nkorera diyoseze ya byumba twubaka amashuri hariya bita kwa gatete kuva perezida wa repubulika eh, yari iriho icyo gihe habyarimana apfuye bahise bashaka umututsi n'igisa nawe njye naziraga uburebure nkazira n'isura ku buryo nageze aho nifuza ko wampa nk'ibiti bibiri ngo mate muri ano mazuru yanjye ngo ndebe ko byaba binini nanjye nkaba umunyarwanda w'icyo gihe icyo gihe rero imana yarandinze eh, ndarokoka Njye- ntacyo ubwo icyo gihe ntacyo nari ndicyo sinari umuhutu sinari umututsi sinari n'umutwe njyewe ubwo nta rugero nari imbere y'imana gusa niho nari mpagaze Eh, umaze kuhava se ubonye abandi ibyo bakoraga ntabwo washishikajwe no kugira ngo nawe uze ubikore ntabwo njye byageze binshishikaza ahubwo nashishikazwa n'uko mbona abantu bose babaho ku buryo eh, n'umuryango wanjye warashize abenshi baguye muri eto ku kicukiro eh, abandi bagwa hariya bita kuri fayisari bajya guhungira ahantu hari kuruwa ruje interahamwe zantwaye abantu makumyabiri na batanu icyo gihe se bo bazize iki icyo gihe nabo nk'uko ubona nsa bose twarasaga twagiye mu isibo y'abatutsi nabo nicyo babajije ku batwumvaga muri uyu mwanya ayo yari amateka yavuzwe kandi n'ubu yasubiwemo na bamwe mu bakurikiraniye hafi byabaye mu cyahoze ari komine giti yo mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ni komine ivugwaho ubudasa turebye amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ku nyongera uretse aya mateka yavuzwe kandi yanditswe na bamwe hariho n'amateka yanditswe n'umwe mu bavuka muri iyo komine giti na ya leonard nduwayo tutabashije gucukumbura uyu munsi ni mu gitabo yise giti le jenoside rwande tugenekereje twagira tuti giti na jenoside yo mu rwanda nawe niba hari igitekerezo cyangwa inyongera watugezaho kuri iki kiganiro turayitegereje kuri imeri yacu ariyo radiyo yacu at gmail com cyangwa kuri nimero ya whatsapp akamenyetso ko guteranya rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe turabashimiye cyane mwari na erika bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose